mi radio iz Wii et America. iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu iradiyo inshuti ya bose ubu ni isaha cumi na zibiri n'amasegonda cumi zo ku mugoroba mu burundi no mu rwanda niwe neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Federic Nkunikije agiye kubashikiriza amakuru tubateguriye turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca corona i Kigali mu Rwanda amasoko abiri yugawe uyu munsi kwa mbere inyuma yaho vyibonekereje ku bwandu busha bw'umugera wa sida bwiyongeye abantu nibumve ko iyi ndwara irakaze twongere tubisire muri akaze ho kujya umuntu ujya impaka ku bukana bw'indwara uyu ni dr daniel ngamije umushikiranganji w'u rwanda ajejwe amagara y'abantu inkuco kimwe n'inkuru y'abantu bahitanywe n'inzara barimo abana umunani n'abatamakazi bane mu ntango zo ku kwezi k'umunani muri site ya mubone mu burundi hamwe n'inkuru y'ubwicanyi mu gihugu ca somaliya turazigara koko mu kanya kari imbere amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu gihugu cya somaliya aho abantu bashika mirongo ibiri na babiri baguye mu bitero umurwi w'intagondwa al shabab wakoze mu bice bitandukanye bya somaliya mu kiringo c'amasaha mirongo ibiri n'ane inkuru dusomerwa na diane ninahazwe kimwe muri ivyo bitero cagabwe ku murango w'uno wa mbere mu gisagara citwa beled hawo giherereye ku rube somaliya ihana na kenya abategetsi babwiye igisata ca somali kw'ijwi rya amerika ko n'imiburiburi abantu batandatu aribo bakiguyemwo abagera kuri munani bagikomerekeramwo ni igitero cagabwe mu nzu y'uburiro abo cahitanye bose nabo bakaba bari baje kwivuna umusase hambavu y'ico gitero al shababe yigambye ko ikindi yagavye ku kirindiro c'abasirikare kirahitwa gof gudud cahitanye bane abategetsi b'akarere kabereyemwo ico gitero bakaba bavuze ko ituze ryagarutse ivyo bitero bibiri vyo kuri uno wa mbere bije bikurikira ikindi cagabwe ejo kwa mungu kw'ihoteri iri ku mugwa mukuru mogadisho ni igitero cahitanye abagera kuri cumi n'indwi gikomeretsa mirongo ine na babiri abajeje umutekano w'akarere cabereyemwo bakaba bemeje ko bane bakigavye bishwe ishamwe mpuzamakungu onu umuryango umwe bwa buraya ibihugu bitandukanye birimo turukiya bikaba vyateye ivyatsi abagavye ico gitero muri leta zunze amerika naho inama kaminuza y'umugambi wa demokrate iratangura uyu munsi izorangira kuwa kane ishikirije ku mugaragaro joe biden nk'umukandida azohagararira umugambwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe ni inkuru tugiye gushikirizwa na thomas kamerine ubusanzwe inama kaminuza y'ishyaka yakoranyaga imbaga y'abantu ibihumbi n'ibihumbi iyi y'uyu mwaka yo iraba ku buryo budasanzwe bw'ikoranabuhanga ry'amashusho kubera icyorezo cya virusi ya korona yihaye insanganyamatsiko ku bwiyunge mu itangazo yashyize ahagaragara iravuga ngo nk'uko twagiye tubibona mu mateka y'igihugu cyacu iyo dushyize hamwe nta kitunanira harimo n'ibibazo by'ingutu bitwugarije muri iki gihe mu bagomba gufata ijambo harimo michel na barack obama perezida wa mirongo ine na kane wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi icyo gihe cyose joe biden yari visi perezida we barimo kandi hillary na bill clinton perezida wa mirongo ine na kabiri wa amerika kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na rimwe senateri bernie sanders wiyamamaje mu matora y'amajonjora y'abademokrate uyu mwaka no mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nancy pelosi uyobora umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'amerika na senateri shak shuma ukuriye abademokrate mu mutwe wa sena y'igihugu gahunda irateganya kandi umunyapolitiki john kasich wo mu ishyaka ry'abarepublikani wabaye guverineri wa leta ya ohio mu majyaruguru y'uburasirazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika yigeze kandi kuba kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'amajonjora yo mu ishyaka ryabo ariko ntiyabona amahirwe nk'uko inama kaminuza y'abademokrate ibisobanura mu itangazo ryayo kasic arateganya kuvuga impamvu ashyigikiye joe biden aho gushyigikira kandida w'abarepublikani donald trump senateri kamara harris azavuga ijambo ku wa gatatu yemera ku mugaragaro kwiyamamaza hamwe na joe biden ku mwanya wa visi perezida inama kaminuza y'abademokarate izasozwa ku wa kane n'ijambo rya joe biden nawe uzemera ku mugaragaro guhagararira ishyaka ry'abademokarate ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwa cumi na kumwe abarepubulikani nabo bazakoresha inama kaminuza yabo mu cyumweru gitaha mu gihugu cya afghanistan naho amakuru y'irekurwa ry'imbohe z'abatalibane ntavugwa co kimwe iyi nkuru twateguriwe na diane ninahazwe ibiro by'umukuru w'igihugu muri afghanistan vyatangaje ko ibiganiro vy'amahoro hagati y'ubutegetsi n'abatalibani bishobora kudindizwa n'ibihugu bitariko vyakira neza irekurwa ry'abanyororo b'abatalibani ubufaransa na australia biza imbere mu bidashigikiye umugambi wo kurekura izo mfungwa ubufaransa buvuga ko mu barekuwe harimwo abishe umunyagihugu wabwo yakorera onu muri afghanistani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu n'abandi bagirizwa kuba barishe abasirikare babwo batanu mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ku ruhande rwa australia umushikirangaji ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yemeje ko mu banyorora amajana ane barekuwe mu ndwi iheze harimo abagirizwa kuba barishe abasirikare batatu b'igihugu ciwe mu gihe ivyo bihugu vyose vyamirije irekurwa ry'abo banyororo vyita intagondwa bivuga ko irekurwa ryabo rishobora kubangamira umutekano w'isi no gusasira indava ukudahana abategetsi muri afghanistani bahumurije bavuga ko biteguriye kuvugana n'abafise amakenga kugira ngo haboneke umuti mu ndwi iheze tuributsa ko abatalibani bari batangaje ko ibiganiro vy'amahoro bishobora gutangura muri ino ndwi mu batalibani amajana ane barekuwe mu ndwi iheze harimwo ab'ubutungane bwari bwaramaze kwagiriza ivyaha bikomeye birimwo ivy'iterabwoba irekurwa ryabo ryari mu vyo uruhande rw'abatalibani rwasavye mu masezerano y'ibanze yari yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za amerika urabanda ajya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyatanguriye mu burundi aho abana umunani n'abatamakazi bane bamaze kwitaba imana kuva mu ntango zo ku kwezi k'umunani muri site ya mubone bitewe n'inzara iyo site iri muri zone ya buterere komine ntangwa mu buraruko bwa bujumbura abajejwe intwaro bavuga ko ata bushobozi bafise bwo gutabara abo banyagihugu ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya ntabwo bisanzwe nka jewe mperuka guhamba umwana kandi uwo mwana yapfuye ku bw'inzara ku bw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye ku bw'ataronka n'uburyamo bwiza niyo cyatumye umwana wanje ahwera ubu ni ntamarero estera mukenyezi yabuze umwana ku munsi wa gatanu w'indwi buheze yemeza ko yahekuwe n'inzara ntabwo bisanzwe nka jewe mperuka guhamba umwana kandi uwo mwana yapfuye ku bw'inzara ku bw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye ku bw'ataronka n'uburyamo bwiza niyo cyatumye umwana wanje ahwera kuko umwana yaragwaye mbura iyo nja kumuvuza mbura amahera kumuvuza ko mbura n'icyo ndamugaburira agwaye umwana cyarahwera uko ni ukuri kutagabanije ahubwo leta nigira ikidufashije dukura aha hantu tugende iyo twaje tuva hama badutekere dutahe ahubwo leta nigira ikidufashije tugaburire duhe ibyo kurya bidukwiriye itugaburire kandi ngizi yatuvuriza n'abana bacu jewe mfise abana batatu yaragiye n'uwa gatatu eka n'abavyeyi bandi bavuga ko imibereho mibi barimwo ituma abantu baginagurika nabo nyene ubwabo hejuru y'inzara izura inzara bagwaye ingwara zimwe zo ku rukoba kubera kuryama habi mfite ibibazo vy'isi n'akarengane ko ngaha mu mahema vyayafatiye ngaha nyene vyavuye kuba turyama mu bantu benshi ubucafu n'ivyo bihere n'izo mbara rwose reka naragiye kwa muganga ndiko ndafata ibinini n'isabuna yo koga mfite agafuka kenye nabwo mfite ntuzenya ico nabukoza nyagafu mbasubira kugenda guhigahiga ari nk'umugenzi agasubira akagira icyo akoze ararwaye indwara nyinshi cyane kubera inzara atatu tugira dufungura amaguru yarambyimbiye ko abana birirwa baracikana batagira utwo bafungura nabyo ni hamwe agashyitsi kakera kaguma kisendegiye n'ahandi ho nararembye aha soma yose kurijara mjimbanye singira ico fungura singira cepfo ca rugo ah twishwe n'inzara abavyeyi turagowe yo mfise abana batanu ndabaye ikinyene kwakwa rukwirirwa barayerera bayerera mu gahinga barawuba akumbati batisha kumwa n'agasabwa k'akajuma batora mu bijumujumu kuva mu kwezi kwa kwa kabiri twabanje kwijumuriya hama rero batuzana ngaha kuva ico gihe nta kintu turaronka twicaye ngaha ah, mukadufasha mukaraba yuko mwotugaburira mukandi mukadukura ngaha tukava ngaha turagowe abana birirwa barafaho byo nk- nk'indagara yuniye mani yakize umukuru w'akazi yambona aremeza ibivugwa na bakambitse muri site ya hatwara nivyo ababenegihugu babayeho nabi kuko kuva baza ngaha baheruka gufashishwa na croix rouge abandi bigeze kuza kubafasha vyari ibiro vy'umukuru w'igihugu ariko ico gihe haraheze amezi arenga ane atafashanyo baronse abo benegihugu rero bugarijwe n'ibibazo vyinshi vy'ingwara koko barapfa na cane cane abana aho abo bana bagwara bafatwa n'indwara y'agasama kubera abo benegihugu bafise n'amikoro make bituma bapfa kuko bitaborohera kuja kwa muganga abo bafu umukuru wa site yamuboneye aramaze kubaharura mose nyabenda kuberekeye abana mu kwezi k'umunani muze gupfa abana bashika umunani kuba pfamakazi bane biva ngene uza bumeze nabi ngaha mu nkambi ku gihe kirekire ata bantu babashikako kuba ingorane bafise ngaha niyo mpamvu izo ngwara zituma ziba ndende turuka ko baryama ahantu habi n'inzara baba bafise ahantu bakoraniwe nta kintu baronka gituma babaho neza bwana mani yakiza arafise ibintu bibiri nyamukuru asaba abamukurira gukora ukuronsa imfungurwa abanyagihugu hamwe no kubavuza anise niba rufite icegera c'umukuru w'umugwi w'igihugu wo gukinga no gutabarana mu gihe c'ibiza n'isi basigura ko abantu batararonswa ubufasha kubera biyongereyemo abatari bantaho nikora abantu bariko bagwa mu mporero kubera yuko aba bandi bagifise utuguvu baguma bariko baranana tubabwira tuti nimutwereke abantu bavuye ku buterere basamburiwe amazu kuko twabajanyeyo tuzi yuko ca tubaharura neza tubatondeke tubandike muri uwo mwanya haca hazamwo abandi na ba bandi twari twahaye amazu- ama- amahera yo gupanga baciye babirengako twayabahaye baca baraza uno munsi bose bari kumubone abo batama barya abana baragwaye barakeneye imiti barashonje mugabo biragoye cane kubaramira mu gihe abo babana nabo bakiriko barazana inzitizi zituma tutamenya neza babandi baje biyongeramwo abo tubasaba ko bosubira iyo baje bava bakabaho uko babaho barya abantu bo kumubone batarajanwayo niba rutahanura abantu kutama biteze gufashwa mu bihe byose abantu bakiriwe muri site yamuboneye ubu harugwa mu majana indwi bahunze imyuzura y'amazi yateye mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ituma inzuzi n'imifurege mikuru mikuru yo mu mazone ya kinama na buterere mu buraruko bwa bujumbura birenga inkombe bisenyura amazu bitwara n'imirima eroje buri kaneza ijwi rya amerika mu rwanda naho abakorera mu masoko abiri yo mu gisagara ca kigali yafunzwe uyu munsi kwa mbere inyuma yaho bigaragariye ko ubwandu bw'umugera wa korona ubandanya kwiyongera bavuga ko batangajwe n'iyo ngingo bakongera bakavuga ko ibateye amakenga inkuru dushikirizwa na asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi y'amerika i kigali icyemezo cyo gufunga amasoko abiri akorera mu mujyi wa kigali irya nyarugenge n'iryo kwa mutangana rikorera nyabugogo cyafashwe hashingiwe ku bwiyongere bw'ubwandu bushya bwa virusi ya korona bumaze iminsi bugaragara muri kigali kuri iki cyumweru minisitiri w'ubuzima dr daniel ngamije yatangaje ko mu minsi ibiri gusa abantu ijana na mirongo itanu na batatu bamaze kwandura covid cumi n'icyenda bakaba biganjemo abakuwe mu isoko rya kijyambere rya nyarugenge iryo kwa mutangana no muri minisiteri zitandukanye basanganywe iyi virusi ubwo bwiyongere bwatumye umujyi wa kigali usohora itangazo ryihutirwa mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rihagarika mu gihe cy'iminsi irindwi aya masoko yombi ndetse n'amaduka ari mu nkengero zayo abasanzwe bakorera muri ayo masoko biyumvikanisha ko batunguwe ayange yadusumbuye babivuze ko seziko z'ijoro twe twaje mu kazi nk'ibisanzwe twa- twatumije imari ntabwo nari ngiye nazindutse nzi ko ngiye ku kazi bisanzwe ngeze nsanga ni icyemezo bafashe n'ikiya cyantongeye cyane kuko nabifitemo n'ibintu by'abageni ku mwihariko abacuruza ibiribwa byangirika vuba nk'imbuto n'imboga basaba ubuyobozi kubafasha bakabasha kwinjira mu isoko bagasohora ibicuruzwa byabo turifuza ko bagomba gukingura tugafata ibyacu tukabikuramo by'imboga tukabiha n'abana bacu bakabirya mbese ubwo ngubwo nibigenda bikaboreramo ntabwo wamenya gahunda y'igihe bazakingurira ubu si ubwo urumva ibyo ngibyo ari ibintu oya ntabwo ari byo rwose mutuvuga ngo duciye hepfo ngo muzamuke ruguru rwose ubwo urumva ibyo ngibyo bitanze ibi ni nabyo byifuzo wasanganaga abari baje guhaha batazi neza ko aya masoko yombi yafunzwe uyu muturage yasabaga ubuyobozi ko bwabafungurira bakabona icyo bagaburira abana ahanini ahantu twe dufite ikibazo gikomeye ni uko ririya soko ari mpuzamahanga niho abantu bose duhurira ingero zose niho tuza guhahira twumvaga yuko n'ubundi nk'uko nk'uwaje kuri icyo kibazo akavuga ati abantu tuzafunga uyu munsi uyu munsi ariko noneho kugeza amagingo ikibazo dufite ni ikibazo cyo kurya ubu se ni intanda abwira madamu cyangwa se nabwira umwana ati mvuye ku kazi ariko bafunze nta kintu na kimwe mfite mu rugo numvaga yuko bakatudohore bakaduha nk'umunsi umwe tugafata ibyo kurya ubuyobozi bw'umujyi wa kigali busobanura ko abacuruza ibiribwa byangirika vuba bashakira ubundi buryo bakwifashisha mu gihe abacuruza ibidapfa vuba baba bihanganye bwana rubingisa pidanse uyobora umujyi wa kigali hashyizweho andi masoko atatu hirya no hino bashobora kubicururiza ababizanaga akaba ari naho babasanga ariko mu nyubako na hariya hegeranye hakaba haretse ibindi bwoko bwa kabiri burimo ni ibyo twita ibinyampeke ni ibishyimbo ni isukari ni imiceri ibyo iminsi itanu turumva ko nta kibazo byaba byagize mu gihe barimo gusukura no gupima abashobora kuba bagize bahuye n'abarwayi hakurikijwe imibare itangwa n'abayobozi b'iri soko rya kijyambere ryubatse mu murenge wa nyarugenge akarere ka nyarugenge bagaragaza ko abantu basaga igihumbi aribo bakorera muri iri soko rikaba risurwa n'abagera ku bihumbi icumi buri munsi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikaba itangaza ko hagiye gushakishwa andi masoko yasimbura yafunzwe hakaba hatekerezwa ibyashyirwa ku giti cy'inyoni mu marembo ya kigali ku baturuka mu ntara y'amajyepfo ndetse no mu majyaruguru y'igihugu inzego z'ubuzima mu rwanda zigaragaza ko isesengura bakoze ryerekana ko harimo gutezuka mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi ya korona cyane cyane mu bakorera mu masoko ndetse n'abahahiramo minisitiri w'ubuzima dr daniel ngamije yumvikanisha ko hari abantu bamwe bumva ko iyi ndwara itica hari abo wumva basa naho batemeranya natwe ku mabwiriza tubabwira tuti iyi ndwara twongeye kwibutsa ko yica ni nk'aho hari abatemera ubukana bw'indwara kandi mu cyumweru gishize mwarabyumvise twagize ibyago byo gupfusha abantu babiri barimo n'umuntu ufite imyaka munsi ya mirongo ine abantu bakundaga kuvuga ngo dukunda ku hakunda kugaragara abapfa bari mu myaka ya mirongo irindwi ariko sibwo bwa mbere tugize n'umuntu upfa ufite imyaka mirongo itatu n'irindwi hari n'undi ugeze gupfa mu minsi yashize hafi y'imyaka mirongo itatu no mu bindi bihugu niba tutari twanabagira si na ngombwa ngo tubagire kugira ngo abantu bumve ko ikibazo gikaze ariko mu bindi bihugu ntawe utazi ko indwara iri kwica n'abantu batoya abantu ntibumve ko iyi ndwara irakaze twongere tubisiremo irakaze ho kujya umuntu ujya impaka ku bukana bw'indwara meya w'umujyi wa kigali avuga ko abakoreraga muri aya masoko bose bagiye gupimwa ndetse bikazakorerwa no mu yandi masoko yo mu mujyi wa kigali yubatse mu tundi turere kuva umurwayi wa mbere wa covid cumi n'icyenda yagaragara mu rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka inzego z'ubuzima zemeza ko hamaze kuboneka abantu ibihumbi bibiri magana ane mirongo itanu na batatu banduye mu bipimo ibihumbi magana atatu mirongo itatu na bine na magana mirongo irindwi byafashwe mu gihe igihumbi magana atandatu mirongo ine n'umunani bayikize naho magana arindwi mirongo icyenda na barindwi bakaba bakirwaye umunani bitabye imana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamananira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi hari urunani rw'abize amashuri asanzwe kenshi yiharirwa n'abagabo association de femmes ingenieur burundi warushinze rero jeannette gracienne kaneza yaraganiye na venuste nshimirimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jeannette gracienne kaneza ndabasuhuza murakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze nagira ngo tubwire muri make igitekerezo cyo gushinga urwo runani cyaje giti caje mu gihe jewe nariko ndaheza ishure ngeze kurondera icyo twita stage academique tukarondera mu masosiyete bakatubwira yuko tudashobora kuronka stage mu gihe uba uri umukobwa ko bategereza kuronderera icyo twakwita nka sekirite kugira ngo mujana kuri tera ntibakugirire nabi tugaca niyumvira ati kubera iki batadufata nk'abandi abo twiganye abahungu kuko ibiyumvira ko batugirira nabi duca tugira urwo runani mu kugira ngo duterane ingufu intege kugira ngo dushobore kumva yuko natwe dushoboye kuba nk'umuhungu dushoboye gukora ibyo nabo bakora tukava mu iyo position de faiblesse badushyiramo kugira ngo kubera ku ishuri turigana ari nawe usanga amunganya amanota cyangwa ukamurusha mugabo uhageze ku kazi ugasanga bagushyira hasi cyane rwose none kugira ngo abumva ijwi ry'amerika babisobanukirwe neza iyo iyo mirimo yitirirwa kenshi abagabo namwe mwumva mukora kubera ko mwayize namwe ni iyihe yisobanure
iyo ni abantu usanga kenshi tuba twize ibintu bya jeni sivile elegitirisite elegitoromekanike na informatike iyo ugiye muri porogaramasiyo kenshi abakobwa ntibemera yuko bajya muri iyo muri iyo segiteri cyangwa abiba biga statisitike ugasanga ari etude iri iteye imbere cyane ntibakunze kuyiha abakobwa ariko umengo ni iby'abahungu uca usanga niyo turonsa akazi twama turi hasi badushira ntituheza ngo turonke amaposi nk'ay'abahungu ugasanga hari naho uhembwa mu mahera make cyane ukora cyo kimwe iby'umuhungu akora rero tugaca tubona umengo harageze yuko natwe dukora icyo dushoboye tukiyafirima natwe kuko hari usanga natwe iyo pozisiyo do feburese tuyishyiramo none kaneza reka dufate urugero rwawe tubwire ibyo wize n'ukuntu wagiye ugira ibibazo kugera ubwo ubona akazi wifuzaga jewe nize geni sivile opsiyo geotekinike infrastructure ahantu nagize ikibazo naho nari ko ndaronka ndondera sitaje sinahebye ngo ndayironke neza ubu unye jewe nta kibazo nagize personellement kuko naronse akazi nifuza icyo ngerageza ahubwo contuma ni ugutera intege abandi kugira ngo bumve ko bashobora kwiga icyo bashaka hanyuma nabo bagashobora kugishyiramo ingufu iyo bari ku kazi bakumva yuko barabishoboye si iby'abahungu gusa natwe ahubwo ko dukeneye la complementarite mu kazi ariko se ko mu bindi bihugu n'ibyo muturanye abagore burira inzu bakubaka bakubaka amateme bagakata ibyondo bagakata imihanda bagakora amashanyarazi ayo ngayo uvuga kubera iki mwebwe icyo kibazo gihari haba mu burayi cyangwa muri amerika abagore nta kibazo bagira cyo kujya hanze ngo bakore imirimo y'abagabo twebwe mu burundi hariho n'umugani baca bavuga ngo umugore yuriye inzu ikiva icyo kintu baracyagikorera ko cyane rwose bakabona ko umugore si uwo kubaka ni uwo kujya guteka ni uwo kujya gukora muri akaba sekiroteri akaba ikintu gito cyane apana kinini mugabo bariho abariko baratera imbere ariko ubu muri iki gihe mugabo si byinshi cyane nk'ibi twebwe tuba turimo hari n'aho usanga bakwemera kubera ikintu ukoze ki aricyo gitumye bakwemera ntibakwemera kubera ubategereza kukwemera ko uri umu enjeniyeri
none se muri urwo runani rwanyu ni ibihe bikorwa mumaze kugeraho mu rwego rwo gukangurira ntabwo mugomba gukangurira abarugize kubera ko ahubwo mugomba gukangura abari hanze kugira ngo bumve yuko mugomba kubona imyanya mukwiye ni ibihe bikorwa mwakoze yenda mujya ku nzego za leta kugira ngo muzibwire ko abo bagore nabo bagomba kubona akazi nk'abandi
twebwe dukwiza umwaka turacari ko turandika amaporoje tugerageza hariho nka poroje twari dufite y'aba edimason tukagerageza kugira ngo bave uko kuntu bamara aba edimason kuko bo ntibatera imbere bashobore kuba amason hama baba shefu do chantier iyo onyamu twaragiye turamaze kuvugana ubu turi ko turaja en contact n'abantu nka ministère de l'education université y'u Burundi kugira dushobore kugira conference twese tuganire turabe ukuntu ibintu byoja mu buryo byoja mu nzira y'ukuri
none abo bagore mushaka kugira ba shefu do shantiye murashaka gukora ibara mu burundi nibaramuka buriye inzu izo nzu zikava muzabigera mute none
hariho hariho n'uburorero butari buke dufise bw'abagore usanga barateye imbere ariko ni bake bakubwiye ukuntu baba barateye imbere usanga ari mu buryo buba bugoye baba bagutuma usanga nko ku ishantiye kugira wige uba umumasa uri umugore bagusaba ibintu byinshi ugaca usanga hari n'aho benshi baba bagusabye muryamana wa shefu do shantiye iki ariko hariho umwe yashoboye kubirengera ibyo byose ntiyabikora ntiyakora ibyo bariko baramusaba ariko ariga kubera abandi bantu ariga arawe umumasa ubu ni umuntu akomeye cyane tuzi yubaka inzu usanga ari amashantiye aba akomeye ngaha mu gihugu ni ukuvuga yuko mumaze kugera ku bikorwa bigaragara mu rwego rwo guteza imbere umupfasoni mu kwigira rwiyemezamirimo ego turi ko turagerageza ariko turacari hasi cyane mugabo aveki roton tuzogerageza turabyizeye no muri iki gihe nyine twari twagerageje kwifadikanya n'urundi runani kugira dutegure journée mondiale de la femme ingénieure bikiri ko turiko turacagerageza tura muri resanse byojamwo hariho n'abadufashe mu mugongo barahari ego abo nk'abo babafashe mu mugongo ni ni bande kubera ko bakwiye kumenyekana abo ni abantu ba- ba- batera agateka keza Eh, hariho amba- ambasade ya france na bbn sojeya satom abo nibo bamaze kumenyekana hariho n'iyindi association turiko turagerageza ko dushobora kugiranya partenariat ntibiraja mu ngi ariko biriko biraza avec le temps savale Mm. none abadamu mu abo bapfasoni mukorana nabo ni abapfasoni bari mu mu gisagara cya bujumbura gusa cyangwa se mugera na ruguru uh, mu yindi mitumba
we tu- hariho abari bujumbura hariho ababa bakorera ruguru nta nta- ntitu- ntituba u- u- u- uwo turi kumwe wese aba ari ruguru aba ari bujumbura nta kibazo ahubwo bi- bitubera byiza iyo tubaye mu gihugu hose Mm, tuzogerageza tugire ama antene turabishobora kugira ngo umuntu wese ahari agire icyo akoze mu gihugu cyose twese ari twe tubi atravers nous
Mhm.
ego
none iyo urebye ukuntu u- umugore afatwa mu burundi cyangwa se yafatwaga mu burundi ukagereranya n'ukuntu afatwa ubu ngubu usanga ari iki kintu kibuza abarundi kumva ibintu kimwe kugira ngo umugore nawe atere imbere nk'abandi banyagihugu bose Eh, jewe novuga ni ukuntu ni imibereho ya- y'abarundi ko abarundi baba babayeho ntibamenyereye ni umuntu yamenyereye kuba muhira umuntu yamenyereye gukora ibintu byoroshe ntiyamenyereye kurondera n'umugabo aja kurondera jewe nibaza igikwiriye yuko ari uko bo twokumva yuko le monde change ubu uyu mugabo ntagishobora gutunga umuryango wenyine agafatanya n'umugore agasohoka agakora ibyo byitwa ko byagenewe mugabo mu gihe kiharimo amahera mu gihe abishobora hanyuma eh, nibaza yuko uburundi turi ko bariko baragerageza ku umugore nawe kumuha agaciro a- abereye gukora icyo ashoboye Mm.
Ego.
kubera ko iyo wumvise mu ma- mu majambo y'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akunda kuvuga yuko igihugu kizashingira iterambere ryacyo ku mu- ku bapfasoni ko abapfasoni aribo bagombwa guterwa agateka ka mbere none bishoboka gute ko umukuru w'igihugu yabivuga ariko ntibishyirwe mu ngiro birashyirwa mu ngiro nka twebwe nk'ubu aba enjeniyeri turafite natwe ingorane irahari yego yuko batatwakira mu masosiyete ariko natwe ntitwiyemere uko byari bikwiye ntiturondere uko byari bikwiye nk'abagabo abagabo bara- barashobora nk'ubu uri kuri shantiye ukagira erreur n'ibisanzwe iyo ukoze ikosa u- n- naho ukoze ikosa ushobora gu- kurikosora abagore natwe turatinya ati boca bantwenga kuko ndi umugore deja nuko- nubwo bwoba nubwo bwoba dose laisser faire none se urwo runani rwanyu rukora iki kugira ngo n'ubwo bwoba mu bwivanemo kubera ko mu gihe wiyemeje kwiga amasomo ukahe- ugahabwa impamyabushobozi ni ukuvuga yuko uba ubufite ko kuba witeguye ku- kujya ku isoko ry'umurimo ugakora kandi ukagaragaza ubushobozi none se kukimwitinya
ubu unye turi ko tugerageza gukorana n'aba- n'abagore bari aba enjeniyeri bamaze kuronka akazi kugira ngo ba- tugashobora no kuza turigishanya twebwe nyene tukabandanya turondera hanyuma mu kazi um- kugira ngo yumve yuko kora icyo utegerezwa gukora ribikosa ritabikosa kora esete fo kugira ngo uteze imbere icyo uriko urakora n- ureke kuraba abandi irabe wowe icyo ushobora gukora ni kugira tubankuraje biyemere mu kazi baba bariko barakora ba- bagire donc bexcelle bagire excellence mu byo bakora eh, batarondera kwikompara n'abagabo muri ibi twebwe dukora usanga binagoye usanga utegerezwa kubaza abaze sans peur abaze Mhm.
aho onye adashoboye gukora wenyine aronderera complementarité ailleurs de son côté nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na fasida yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza